Oh. gẹsẹ gẹsẹ gẹsẹ ìdísẹ lọbi rẹ o oya oya gẹsẹ gẹsẹ gẹsẹ gẹsẹ I love you the way you do oya oya gẹsẹ gẹsẹ for me ìdísẹ lọbi rẹ o oya oya gẹsẹ for me gẹsẹ for me. love you do it. Mm. Babe, you know, this is one of my my apartments. Mm. Yeah. Just make yourself comfortable. Are you, are you okay sitting there? You want to sit here? I'm okay. Wow. Ah. you. How are you? It's like you go to space when you stay at What, what are you saying? See, i never cash out no mean say money no dey. Hey, eh, na na wetin i dey talk na you buy am when that time money dey na. money still dey okay, but e no dey e no dey e no dey pocket no hmm, i get am before na property. why you dey talk like this you dey do this you thing wey dey wey dey make me vex ah what what's no, that what's that. you dey soon take things serious joke no dey dey your side. Uh -uh. Babe, mm-hmm. there's something I, I want to talk to you about. Okay. What could it be? Can I trust you? Wait, you mean all this while we've been together, you don't trust me? Baby, I trust you now, but trust they different now. Trust they and trust when money con- they consign they. Oh, money. Mm. Uh, look, when it comes to money issues, and one of the persons you can trust. I believe this grammar where they speak first. You know, see my male no well. Yeah. Mm, so they try save up for her surgery. Okay. Mm, so I, I don't know if you go fit help me. I want not save small money for your hand at least next week. Make I for pay her hospital bills. Hmm. Um, okay. <clears throat> yeah, no, no problem. You can you can bring it. Don't worry. You can, you you can trust me on that. I know they trust pursuing my money reach you, oh, but I just won't trust you. Why do you talk like if this? I if my money miss, we go fight oh. I know they look love where money reach you. Oh. So if I can if I can put up something like this, how much is the money that I can keep for you? No, they do that in our bed. Don't worry, just bring the money, I'll keep it for you. Are you sure? Of course I can. baby if i no see my money you go fight now i no dey joke wey money dey you know now. it's okay it's okay uh, trust me i can even add it up how much do they need for something. how far? no. down now. Just a flex. That's the shine. <laughs> shine <laughs> for me. That's the shine. Mm. What's this so punk? <laughs> Where you go now? Nah, some I go buy one or two. Oh. Mm. Uh, ah, some I go buy one or two, go. I no can see now. I think I may come back now. Mm. Hope you enjoy this place. It's oh. okay, Sha. This place is okay. You sure? It's okay. No, ma. Mm. Oh, babe, this place, my Marama. place is very very fine it's you fine you go dey fine for your eye na because you just come now no say you go dey fine but gas dey give you orientation o oh. dey give you one or two because hmm, if you no shine eye for this place they go just ride you o oh. no say your skin still fresh they go dey look you say this thing i just dey tell you. like seriously so i hope say customers dey understand better customers wey go ah. know. customers dey normally now i just dey tell you say we dey fight for here o. Oh. Mm-hmm. yes now you, uh-uh. you no know say this one just be like face me face you oh. my own be say no carry your own near where my customers dey o. Oh. Mm. i need to sit down sef make we talk this thing well. Eh? Right? <laughs> Uh-huh. Eh? i dey hear you. I said no name my customer they ask me. I <laughs> want to ask you something, babe. Uh, eh. no, babe. Babe, what of if your customers can't like me? You know, say you understand. <laughs> eh? I beg. This one na God I take beg you because when you go dey beg me, when we go dey dig around, I no go hear o. I beg leave my customer jejejeje for me you know say as you fresh you still fresh like this everybody go dey chook eye for where you dey i know i know anyway i fit just give you one or two o oh, as per if you be first time come out but e get some of my particular customers even if they come find me abeg tell them make they call me for free <laughs> if i no do abeg o oh, i dey tell you now. Mm -hmm. they go die for one garri you kpanu change change the you chop beans sleep garri no dey no dey eat garri every just chop if you chop beans you chop rice chop chop this one no dey chop one food at a particular time no say maybe you you know you know understand. i no know i no know you no reach like that o oh. <laughs> ask dem for here i no dey play wey my money reach o oh. mm. i just dey tell you now oh, because we go come now you no go be laughing matter again uh-huh. Uh-huh. another thing abeg see this bed see the way this my bed i dey manage am so like this We go divide am maybe go from that place now wey you dey now we go divide am this side go be your side because of when you go carry customer i no go wan make i come now i wan like that now i go dey smell come for my side o oh. i no go wan like am i go dey smell this thing make una just dey this side dey do una thing if my bed spoil you go buy another one for me. Uh -uh, babe you know say if i get the money understand i go still buy another bed put most of the thing come you know come sweet you know come sweet me well no be say we go still do am well but later later if i get money i go still buy I bed. asawa know dey love you i no know wetin you dey do. <laughs> <laughs> I asawa know dey love o oh. abeg. e get one yeye boy wey dey call him come find me na my boyfriend o oh. this one don dey do face like this thing na my boyfriend o oh. abeg if him come now come dey look you comot body because this one i no go even look am say this thing you fit dey sleep na make i pour you acid because him dey spend i dey see small small money for him hand at least so make you leave that one that one na no go i fit give you other people but you see that particular one na my boyfriend na my bobo and i really really like that one so no even put eye for that one you don hear. <laughs> ah babe wait o oh. asawo dey love you don dey love no tell me say you don dey fall in love o no come no come become mugu. you see asawo for my forehead. Um, babe i no see but asawo dey love you use um, your you know use your sense. my dear we go go find cement now we go just use am separate this place abeg if you know say that one go cause fight me i no like wahala o. babe how the how, how the small place wan take enter us now when the thing when the thing don dey sweet us you understand maybe you know na babe <laughs> i don hear sha no sha dirty my own part na my own my baby my baby my baby my baby better dey shine eye for this place make no go dey ride you. awesome. Jesus, babe. Don't forget come tomorrow as you promised me. See, once my God said to me, my seven years serve I don serve. Tomorrow they go to me. You see the money? I'll just carry and come. Lavish am on you. Mm. I will spend it on you. I trust you now. I trust you now. Eh, I trust you. Listen, now why I love you. You be my main customer all those other ones dem be old testament na you i love you you know na. eh hope say no be say because the money they involved now you come your first customer leave that thing jare mm. i don't want you before ah uh ah -uh. why you dey talk like this now you sef you even suppose know say your gbola i dey enjoy e dey sweet me well well now. ah uh why you dey talk like that. wait did you mean say they just enjoy sit down. ah ah. see want to take me tomorrow eh. Mm -hmm. baby the money My money. My money? I trust you. I trust you. Yeah. Yeah. Bye bye. My money? My money. My money? Don't forget to. My money What did you This one is the front face because you see me. Ah. na to squeeze face come meet me now i say make i squeeze face too. abeg eh, i just need urgent two care now abeg the girls as body dey do me abeg. i no understand angela shey na because say you see me carry day break abi which kind see finish come be that one. no be like that na calm down i just need that money as in urgent. i I no get abeg i no get. you shame me if i do you like that. i no get na. no wait na you go feel bad abi you no go feel bad. abeg shey tomorrow if you wan ask me if i no give me no verse. Come on, go find my customer we'll come today. Hmm. Hey babe, what's up? What of that your guy Felix? You don't say what say am oh. Hope all is well. Ah, yes, so all is well. he was supposed to come around today oh, because he gets more cash. We are just going to keep on making it. Mm. more cash eh. you dey hold am you owe am money i no owe am na him dey help me save jare i dey give am make him dey help me save eh yeah him dey help you save mm. hmm. babe hope say you trust dat guy very well felix my bobo I no trust am. I trust am with my kpekus. <laughs> I'm telling you, because men are not to be trusted. No be for where my guy dey o. Oh. I trust am and I love am so much. I love my guy. Hey. <laughs> Hi, which kind girl be this? You love am? Oh. <laughs> Babe, Ashawo no dey love o. May e no dey inside water soap enter your eye me no talk say i no tell you. ah ah this one wey you don dey talk like this hope say e no dey enter your eye o if e dey enter your eye abeg close am. Hey, I, I know say my bobo better pass I trust you now. I trust you. Ah, ah, you the one. You know, I trust you. Ah, you my friend. Trust me, Abby. Lucy, Lucy, wetin I dey hear? Wetin you hear? doctor tell me say you want to dey save money for your guy hand uh -huh. babe why not save in the bank you know that guy cannot be trusted na why you wan def me be this na abeg abeg first of all my fellas get bars number one number two i trust my guy He no be like all those other guys so make una try rest for my matter abeg. lucy lucy how many times did i call you Hmm. huh? I hope so. He's trusted. I hope so. Mm, Mrs. Hope, thank you. skills that refers portables as you enter set. Hey. Lovers, guess where you find? They know they know anything, but the ones where ugly, and then they know something. Yes, sir. The company that said the money get they find the money break the door. Uh-huh. what? uh, Brazilian hair. 900,000 for Brazilian hair. On top head, ain't book no deal. Sister, why now, why now, why now, why now, why now, why now? Eh? If your genotype, if your genotype is AA, you need to be grateful to God. Yes, now. If your genotype is AA, it means that God has done a lot of things for you. If your genotype is AA, it means say you can marry AA, AS, APC, MTA, HIV, EFCC, MPC, NAPC. Oh, wahala, wahala, wahala. Pastor, we promise me say Nigeria go better, not travel, go Canada. <laughs> Even said the church use the money do passport. Wahala. <laughs> this life no balance. Na like this life balance. Na you don't stand well. A person go talk say this life no balance. Life wey God settle down create. You say no balance. Na like na you don't stand well. A person go wake up in the morning dress wear suits, go wear wristwatch wey no dey work. <laughs> Check Nothing is working. Take life. Take life. Take life. Answers, answers. They don't answer. Afroba don't plenty. E no go take. They go end in Nigeria very soon. With this shitty challenge I'm seeing on the internet. Forget. Nigeria be like blue fever, that country they watch us. Wahala, wahala, wahala. Since you are your period, now I need to that man by give you repeat oh. Eat, eat, eat. If you are your period, return If you are your period now, return am, return am. I guess say now. cash for life. They shake cash for WhatsApp. They shake cash for Facebook. You gotta see what people you say at their house. Not lie. Wow. All those guys where they use iPhone 13, iPhone 14. All those guys where they do as and they love their boyfriend pass. Not lie, yo. They are scared of returning the iPhone. is DJ T. We get this, we get o k Venga mi vacío con Wait. don hold o ah god Now, so one customer just dey complain yesterday say my don't dey smell good. But make this girl do comot go do this? my lose everything ah no, wow say person they do ashawo you no go find again This business sef hard yes come in oh here you come babe yeah how far i did, Jerry. what's up hmm. my dear i'm really worried as in are they worried for your side? let's You know, I had a dream about you last night. And very terrible one for that matter. Listen the dream talk. Okay. I had a dream about you that you were in a deep, thick forest, crying for help, and there's no one there to help you. <laughs> hey, well. I shower the dreamer you don't tell me say you don't dey sick maybe for open ministry for you you go sell now. Hey. you see my problem with you abi you know they ever take something serious. Mm. anyways me i know they believe all these dream dream dream e no cuckoo consign me so no wahala I ah eh uh -huh. my boyfriend they come today. Mm -hmm when him come i go collect money from him hand at least maybe i carry you maybe go chow because e dey very obvious say you never chow anything wey better something you never chop so when him e come eh we go go chow make i dey go abeg. wait wait are you working out on me. i wan fly before i be winch i dey comot now make you no go carry another vision come meet. please try take something serious sometimes abeg shey we dey do ashawo at least our life sometimes e dey at risk ah the wahala too much ma go do my head ah. jare. hello hello hello mama uh -huh. Uh -huh. how far na how your body how e dey do you e still dey do you like that. Mm. They never start the treatment. They say maybe we complete payments. We go complete them now. and eh, we go complete them. Maybe dem just get more patients for us. Eh? Mama, no worry. No worry. For for evening, you get money wey I dey expect. Once e come like this, I go send and give you. Now small money sha, but I go send and give you. Eh? um mm, abeg manage yen mama you gats dey strong for us oh. o know say na only you we get eh abeg eh no wahala no wahala amen amen no wahala hope say you don chop o uh -huh. at least try dey eat something. Mm. Yeah, no. Bye bye. Take care, oh. Take care. Greet Junior for me, oh. Take care. She don't come. Yeah, what's up? And I just the. Hmm. I'm fine, I'm fine, I'm fine. What's up? Your mom? Ah, what happened? Eh, what happened to her? Huh. okay okay i don't worry i i will come see you. no worry i i, I dey come i dey come. Oh. Ah. wetin i go tell him now wetin i wan tell him? am wetin i wan tell him? wo nothing Nothing. wey anyhow wey e be maybe. Your mom. gats go see him. anyhow wey e be make be i be fresh guy i be fresh boy Ta, worry boy need to carry last last last My draw. Babe, I'm sorry I I used the money for my house rent and some other things. i no understand shey na the money wey i give you make you help me save na you take use pay house rent four hundred k wey i give you. <laughs> abeg abeg abeg abeg abeg abeg abeg i take god beg you no beg me oo wetin i need now na my money my maale sick i wan send am send money give am for hospital abeg just go meet my four hundred k make we dey go. Hmm. hmm. I don't understand you. Uh, you know my babe now. I beg, oh. I beg. I know you, babe, Which way my money dey. Give me my 400k, oh. I beg, I beg, I beg. Just give me my money, make I dey go, I beg. I ah, want, why you shout? Eh? How much before 400k sef? Oh, let me, I know say 400k no be anything. Give me my money now. Who can say how much before 400k? 400k no be anything. Bring am comot now. You know how much I cash out every week? You cash out? What do you mean by wetin concern you? I give am money, four hundred k make he help me save. Mm -hmm. Time to collect my money, my man sick, make I send money, give am. Now this bros, they tell me, say, he don't carry my money, pay house rent. Where did they do that kind of thing? You, you mean you carry four hundred k give guy? <laughs> see, see, see, no play my for this matter. <laughs> When I'm not poor, I'm not poor, I'm not for I don't understand wait o oh, fine boy like you like this you no get money you no dey she be my babe no dey put mouth. babe for where. guy abeg give am money she fine boy dey give money. you go bring compliment wey i send am sef your babe. just go find her money give am. no put your mouth for here. just go find her money give am you no just want wahala for your life. shey you know say fine boy no dey give money again guy <laughs> abeg give am money. if you no vomit my money today if you no vomit my money today. abeg <laughs> give am money no dey speak english. you need to come here come shout. that phone breaking na small money. You know how why they cash out? Bring them out. Bring them out. Bring them out. Bring them out. Hmm. Babe. Be like say e be with true. I don't get what happened. That your dream, it don't come to pass. You know, say I tell Lucy. Say, see the dream when I get about her. But Lucy no take anything serious. I don't know why. You know, say sometimes if you tell person something, at least you need to check out what's happening. At least but she just take him as in anyhow beg tired for this babe sha. but wetin you come they do for ashawo house <laughs> you suppose don't go open church o oh. at least you go make him for there Cause now there you're calling dey you go make money for there. ha shey na free dem dey open church Now the hustle now they here they do now make i take your money open church now for you. Yeah, it dey do my sister Oh. Babes, how far now? Ah, babe, welcome. Babe. Ma go, ma go shop. I go come back. Oh yeah now. Me I just define hook up for you. Oh. Make I see where I go take get small money. Eh, hmm. small small, no go swallow person for road. Angela. She dey vex for oh. me. Why I come dey keep face like shit now? Oh? Hmm. Oya no vex now. i have told you I'm sorry. Sorry for what? I want to know exactly what. Sorry for what? Everything. The way I was reacting and everything. Lucy, <laughs> you will never change. Anyway, I forgive you. Because if you are shower like me now, so no, I know will forgive you. You sure? Uh-huh, come you here. sure? I don't mm -hmm. forgive you, Jerry. Those days here, they find one better than make I take pick up this weekend. This one do okay now. This one. This Gabi. Mm. wetin do dat one na why you no accept am dat guy e be like say im leg get care leg. customer i dey any better for me. At my dear there's good thing there's better for you. i you know? trust you i trust you. <laughs> Eh, e baby juicy mm. uh, eh, the reason why i i i am here is that. Uh, you know that 300,000 naira I, I, I gave to you? Uh, why not? you, uh-huh. see, you know, you're my person. My things are very hard for me now. Last week, I sold my fan. You see, now my small 24 inches. I also uh, you know, sell it. And uh, my small tiger gen, you know, uh, help my neighbor. I, oh, ah, nah, things are very hard. So uh, I said, let me come and see you. Mm. If it's inside 300,000 naira, or three thousand naira you give me so I can be going to market and start doing or osraya or at least go for one point or all those my old customer I can call them so I can get small small money. Nah, I dey go I dey go up and down empty, very very empty. Meaning what? Wetin that one come you? Juicy. You no know where Lakpo dey again. I resemble bank for your eye. Wetin wetin wetin wetin even bring that kind talk? wetin bring that kind talk i dey ask you you won't collect three thousand from me me mua no yes mua eh inside three hundred thousand three thousand. oga when you they knock me you don't know all the time i don't. They give you knocking for free all those months when they say they go settle me you don't know which one be I abeg o. use it ọmọ oh, ọ. onegiwa who are you who are you eh I abeg abeg abeg abeg. I don't even know say manager say don't even allow mama people enter this place. That's supposed to no come get shall no come get security again. Which should you come dey beg me for 3,000 again? Baby, baby, baby, baby, baby. You know, when, when my oga settled me, you know, I, I, as, as I promised that I will come and lavish on you. But I, I, I spent on you up and down, middle side. I gave you everything. Uh, the 300,000 is money I asked you to keep for me. Not keep for you. Chineke kwa keep waiting. All the knack way don dey knock me uncle oh yeah no no no no no problem no problem no problem make we no talk too much make we no talk too much make we first make i first ask you you knack me promise me money abi you no knack me promise me money yes or no yes or no make i dey hear am you knack me yes abi fine mm. you say when your oga pay you go settle me no be so yes or no na una answer am na why you come your oga pay you you settle me why you come dey ask me for money. But baby i i i spend on you. oya oh, yeah, we go do am like this we go relax we go do am like this all those knacking wey you don dey knack me e na come e na come ah. from up from down e na come all those knacking wey you don dey knack me all those months you go package am package am just to pack your form of am you go package am well you put am back you put am back the way e take see am wey e dey sweet you ọ̀nà àgbá mmiri you ah. put am back but baby you, you relax make i land once you don package am back the way i want am i go come give you count that three thousand from that three hundred thousand package am give you if you no go fit do am like that carry yourself comot from am. Uh, but but baby you know you you, you once told me that my my my my my, my womb is is treating you. wetin concern me. e make you feel good. wetin concern asawo concern that one we knack abi we no knack give me my knacking back now hey see madman o oh. manager no tell me say security no dey dis place again for asawo o ashawo no fit get security again no. you come my house you come dey ask me for three thousand even my fellow ashawo sef i no dey borrow dem money na you you wey never even get levels na you come borrow three thousand how you wan take pay me back sef out for my room o odebo oh. ebuka if you no fit do wetin i want carry yourself dey go one day the make una come see madman don enter this place so wetin happen now. baby juicy ọmọ wa o. odebo give am oga. ebuka out. i say come out. baby juicy my room choose your mama this place go They no go contain us oh. Come comot for my room oga money don't go na money for hand Now you suppose know Most money don't enter go Three thousand. akachigomiya ejimiya i no get even my follow asawo self. i no they borrow them. ask them, they know. three hundred thousand comot if you no go fit package am put that back for my kpekus comot for my room i say comot for my room i go shout o oh. i go shout o oh. you wan let me i go shout Come up for my room. Hey, Wonder shall never end. Baby Juicy. Thank God I first even collect this my money. Hey! Baby Juicy, one more. If I, I go, hey! Hey! You, you, you look me, Moabu, um, Lucy, what did you see? Number one, na house. If you're here, now jump 3,000 even my fellow asawo sef wey i know say dey go pay me i no even give dem common two thousand na here i go come give three thousand how you wan take pay me back hey mba o hmm. you dey knack me you dey knack me you dey knack me how many months you dey knack these peoples. i no complain you wan come collect three thousand come collect na make i see ewu. Eh, I don't do it again. oh, Jesus, I don't do it again. Babe, what's Ah. Hey, Babes, what's going on here? Oh, Jesus. The pickles don't dry, oh. Hey, I beg, I'm not doing it Babe, what happened? My guy now. Ah, what's your guy do? Ah. This is where they found that thing. It's your guy. So it's your guy that was knocking you and you were shouting you had finished. Is that why you were shouting all over this house? I don't understand. I thought that is being an important thing that you were shouting for. Nonsense. Let him go and finish you. Since yesterday night, one, two, three, four, five, six, seven. Okay, now I'm tired. I'm not doing this No way. Ah, Jesus. Ah. hey shebi i dey find bobo you don see am na nonsense everything na better thing make you dey shout na wan wan wan wan go compete and ten you don tire shebi na you wan bobo nonsense I everything na better thing nonsense. all of una dey very wicked. yeah! Yeah! ìbá fún How far is Ah, no go eight rounds now. God punish you there. Go waiting. Go waiting. You know they go church. Punish you, punish your eight rounds. If now your sister, they go, you go like I made them do am like this. Wetin happen na babe? Why they do like this, this boy? Baby, I know they do again. Baby, let's go, Jare. Carry your mama go where? Wetin happen? I know they do again no go jare. we go we go fight for here Oh, o it happen now. you know the pity person no dey ashawo full this place go knock for them, pay them. Now na it happen. Oh, I go do am small small. i no do again I beg. eh i go dey wait for you inside here. Yeah? dey wait for me. baby are dey wait o. Oh. dey wait for your sister idiot i not do again hey jesus my pickles don't finish hey jesus show me so i don't get wound for yourself. hey. Angela, well, please now borrow me the money. I will pay you back tomorrow. Eh? Please now borrow me the money. I go pay you back. I want you to pay my rent abeg. I don't tell you babe See now, the money where I get now eh, I want you to pay my ado. Now the only money when I get now. uju man they come today babe I beg now please eh? you know say you go fit to pay this ajo tomorrow but me i need to pay my rent today if i no pay I'm know say i go pay fine today na monday I beg now. now yes na angela uh -uh. wetin happen if you get give am now, you know say if i get am for don't give am i no carry daybreak. break. Uh -uh. Uh -uh. all am there who be this one small charger I beg if people they talk no they put your mouth here Oh you ordinary 2k ordinary 2k you no fit borrow me dey dey no make me vex no make me change am for you. Uh-uh. two k sincere na one for you abeg you go jare you sef like quarrel pass five. small thing see as she dey you go soon break o. Oh. person hi For people wey dey fuck me dey tire o oh. sha we need get money uh -huh. you say how much you want sef. just five k abeg my exam pay my rent abeg. so when you go pay back tomorrow evening tomorrow evening. tomorrow evening yeah. na go dey do asha omo No ode may no pass tomorrow. you no go pass oh. abeg you no go pass. i go give you the money before you go chop me. Uh huh. thank you. hello babe how far that stuff na when you go ready now shebi i don do everything wey you ask me make i do. tii babe eh ah baba talk say that pant too big o. Oh. So we need to get a smaller one. A small pant, yes. What do you want make I do now? Eh? I don't understand this kind of parole. Pikin no, small picking no day here now. Abi want make I carry? I no fit carry my own con give you now. Ah. I know, I know. But the thing is this, you <sighs> I think you should just try and get another one. Omo, I, I don't think I can do it anymore. I'll have to back out of this. No, ah, no, baby. You are not backing out on this. Listen, you're not the only person seeing that is staying in that brothel. There are other people there now. You can just try and... Hello? Hello? She fell in one put me for trouble. You just can't wait come be this one. I'm not fit. Ah, she don't go. ah, no. No. No, we need to get another pant. We need we need to get them. no. I'm coming there. I'm going there right away. We need to get another pant. Ah we'll probably get married, you know. Mom, no, no, say this is not risk, eh? Listen, they they very risky now. If you know it's not past, before, I, I I carry that last one, can't give you. Babe, listen, I I know it's risky. Hmm? Me, I know I know it's it's risky, but man you have to consider the fact that we're going to make a whole lot of money. We'll buy cars, we'll build houses and all that. And you can even quit this this shower of a thing that you are doing here. I'm not even comfortable with it anymore. No, no, no, no. I won't come on hand too. I won't come on hand. oh, baby, don't say that. Yeah you know I love you more than anything in the world. And I want you to do this. Because quitters never win and winners never quit. But leave all those story wey dey talk. Maybe this one no be story Not so life be. This one even they talk say probably get married. Why be you go come make this money now, you can come forget me Stop oh, leave me alone. Shut up your mouth. So why would you say such a thing? Ah, why I not go talk am? Why you go talk her? me forget you i did mad why i go forget you mm. babe listen eh. mm. you you you you are the most beautiful girl in the world mm. my baby Baby, see for this whole wide world it's just you alone mm. and nobody else sure. i swear mm. on my little mm. tie tie ah, all i think about every day is you Baby, I want to give us a good life. Just say no dey whine me. why you. we God no one punish me. Pass this one don't punish you. The man. <laughs> Yeah, yeah, cool. Mm. My baby. Mm. now you go say i dey like talk too much awa do you no you never notice the way angela dey waka since. angela <laughs> like seriously i notice mm. that thing but mm. i say ma just comot my eye. i no go comot eye i go talk. na knacking down that thing <laughs> as in the last time wey that wey that particular guy mm. the guy wicked. very wicked very god know as im goal am go fit be wey im knack the girl different style scatter the girl leg omo wetin happen hi and for how much kwanu if na me once i don tire you una kukuma don ah, know me na i go run you dey <laughs> knack me knack me come give me the table the second ah, ah. one I my leg how many eh, how long the money wan last for i no go i no go chop tomorrow na she no get sense na you go knack tomorrow now you go come dey come dey find who you wan borrow 2k from to buy medicine. Hey! o. I shall if you come outside. Abi Abi the belle don belle don do well for you. Wetin happen? If you come outside, bring down this building. Wetin happen? Why is dey shout? You wan you no know say some people wan rest. Why you dey shout? Wetin concern with rest? I dey find my pint. My pint is missing in this Ashawo house. Ashawo enter my room collect my pint too. Oh. Hey nothing wey musa no go see for gate hmm. because of ordinary pants hmm? ordinary pants na im make you dey shout so tey your voice wan bring down dis building eh. wait you say ordinary pants. ordinary yeah. pants. let me tell you this my pants fly all the way from dubai. wait do you no ever hear of them before i know say you no even know the way to airport so no come here dey shout. madam go and both your temperature both your kpekus all of them e dey hot. they are very very hot. dey very very hot just say you never chop since morning. so because of that you no dey shout at me. no dey make noise shepherds wey bring pass umbrella na you call your country shout for look us you abi your eye no dey work again. abi na pamphlet wey full infection. na pamphlet wey full infection na make you dey open mouth dey talk rubbish pam pam pam this is your big weight. Hey, Sam, um, your part no be size me. Shey, I go size you. You know, see small thing. I use small thing. Eh? You get mine to talk back at him. If my pint is not provided in this house, I will bring down this building. Eh? Or, or wetin go happen? Vai, vai, vai. wetin happen. manager say make you carry your bag come as emeries and eh, me angela search. manager um, for wetin now. <laughs> abi you never hear say pants dey miss you never hear. omo see me i no dey for all this kind ones o search pants search pants we be the same size sef. Eh. see i don tell you if you like go if you like no go i dey come ma go buy something. you no get where you no dey buy something. Show me for manager. Eh? I don't know this kind of nonsense. Come with this one. Uh uh. Let me just check this nonsense bag to see what is inside. people be stealing pants ah, ah yes this one off me anyway if you finish you can pack your things come let me check your waist abeg hey hmm. wahala no dey finish for this shower house. if you tear my clothes, you go pay o. Oh. this one wey you gather things wey oil not dey inside ah wahala. Hey, these people funny for this house na now una go know say ashawo senior ashawo for dis house hmm. you don't finish abeg leave me back say wetin happen ah you see your back for be the same you don finish we be the same side e be say you mad you no know say because you for here wait na which one be because of manager you the manager i for manager oya na. say she be. shebi dey take my toothpick and you nko wetin you wan. asako she go scatter my bag. how carry this one with her. this your this your bag dey enter my room. no na she she no get big man. she don't get big man. i don't far. no you go say no you go say. Aṣáwó òṣì. Get out from here. you. If you try this thing next time, you no go like this thing. This less aṣáwó. That your nonsense many parts go enter my waist. Rubbish. See this, uh, I mean, uh, Big Jaja. What if you can get out? You go see now.